Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si nafeera. Sanbata majji tokko bara 2020 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena dhaggeeffattoota keenya. dhalattoonni oromoo as waashingteen diisiif naannawa ishee jiraatan ajjeechaaf dhiittaalee mirga namoomaa oromiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan torban darbe guyyaa jimmaataa masaraa mootummaa waayit haawus waajjira ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsii fi baankii addunyaa fuulduratti hiriira mormii ba'anii turan. guyyaa sanani bakka sanatti argame kan as istuudiyoodhaa keessummeessaa ture waa'ila keeyya soraada kee waliin sagantaa qindeessine nan jalqaba.
Kan irratti ammoo namoota daandii bilbilaa jira. Ulaa hiriirii itti ba'uu jira kan jira. Nama guddaa si galateeffannaa lafa. Meeshaa yoon hiriir kanaa maalidha?
Qabsheechuudha kun maal dabalataa Virgiiniyaa, Waashingtan DC, Meeriiland dabalatee jechuudha. Lakkoofsi namaa dabalaa jira. Amma namoonni Waayit Haawus irraa gara Steet Dippaartimentii yookaan immoo Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti deemaa jiru. Kaayyoon hiriira kana maal akka ta'e warra qindeessan keessaa nama tokko gaafadheen jira hawaasa oromoo irraa obbo Asaffaa Kitil jedhamu.
Hiriira kana kan baane mootummaan Itoophiyaa uummata oromoo irratti keessattuu zoonii dhiyaa oromiyaa fi kibbaa irratti yakka guddaan dalagaa jiru sana balaaleffachuudhaaf akkasumas addunyaanis kana baree dhiibbaa irratti godhee mootummaan kun kanarraa akka dhaabbatu gochuudhaaf asitti argamnee jirra jechuudha. Naannoo dhiyaa keessatti kan ta'aa jiru kibbatti kan ta'aa jiru dhugumatti baay'ee kan nama suukanneessudha ummanni oromoo qeesaa irratti akka bineensaatti adamsamaa jira namni manaa ba'ee deebi'uu hin danda'u qeesaa irratti ajjeefamaa jira manni barumsaa sirriitti deemaa hin jiru humni waraanaa akkuma jirutti gaaffii tokko malee kanuma arge kanumatti fakkaate nama ajjeesaa jira hidhaa jira fakkeenyaaf yoo fudhanne ijoollee daa'ima waggaa shaniitii qabee miila isaa kan citan makaakuu utuu adeemanii konkolaataa keessatti utuu arganii abbaa isaa rukkutanii mucaan jala taa'ee dara abbaa kun ajjeesii naatu ni jedhuuti achitti rukkutanii isalleetti dabalanii karaa irratti gatanii deemanii jechuudha. Waan akkasii kun waan iddoo tokko duwwaatu hin ta'in kun akka carraa ta'ee lubbuun isaanii hafee gadi ba'anii miidiyaatti dubbachuu danda'an malee inni kaan bosona keessatti yookiin caakkaa keessatti iddoo adda addaatti horuu isaanii keessatti iddootti qotataa jiran iddootti buna funaannataa jiran hundatti ajjeesanii bira darbaa jechuudha. Inni kun yeroo gabaabaatii asitti immoo dukkana keessatti neetwoorkii irraa kutanii ibsaa irraa kutanii telefoona irraa kutanii iddoo arganitti akkuma bineensaa ajjeesanii bira darbuu jechuudha. Kana jechuun baay'eetti addunyaan illee kan hin beekne yakka guddaa ta'e deemaa jira jechuudha naannoo sana keessatti. namni hidhamuun ajjeefamuun amma namni maatii jiraachisuu danda'u mana taa'uu hin danda'u hin baqata inni kaan caakkaatti baqatee jira inni kaan mana hidhaa jira isa arganiin ajjeesu kun egeree oromoo mataasaa dukkaneessaa kan jirudha baay'eetti kan nama gaddisiisu maatiin kan isa xooru kan isa qallabu tokko hin qabne akkasitti dhumaa jira jechuudha gidiraa guddaa keessa jira kun addunyaatti beekamaa hin jiru furmaanni mul'ataa hin jiru humna waraanaatiin ummata sana bushuudhaafidha irratti dhiibbaa kanan jedhamne irratti geggeessaa jiru jechuudha.
Gama biraatiin mootummaan waa'ee keessumaa waa'ee waraanni gujiif wallaggatti geggeeffamaa jiru kana hidhattoonni ummata mana irratti gubuu namoota ukkaamsuu ajjechaa geggeessu jechuun yeroo dheeraa akka inni himataa ture beekamaadha. Fakkeenyaaf amma gama qellee wallaggaatti hoogganaa yuunivarsiitii Dambidolloo qabanii turan kan jiru dubbatamaa ture. Namoonni albuuda baasuu deeman namoonni ajjeefaman jedhamaa ture. Namoonni gara Finfinneetti illee baqatanii dhufan jiru jechuun mootummaan yeroo adda addaa dubbataa ture. Warra hiriiran kanaan yookaan immoo warra hiriira qindeessanii waa'ee kanoo maal quba qabdu kanoo akkamitti ilaaltu jedhee gaafadheen ture. Obbo Asaffaa Kitil akkana jechuun naa deebise.
Akkaataatti ilaalaa jirru seeraan biyya tokko bulchuu jechuun seera eeganii seeraan hojjetanii jalqaba irratti seera alatti seera saspendii godhanii amma naannoo dhiyaatti yoo ilaalle komaandi poostii militarii jala gashanii guutummaatti gaaffii tokko hin qabne lubbuu namaa balleessuun ajjeesuun kana waan hundaa waan barbaade gochuudhaaf seerri hin jiru jechuudha seera sana saspendii godhanii seera tiksuudhaaf yookiin immoo seera eegsisuuf kan jedhu kun dhugumatti waan hin fakkaannedha mootummaan aangoo olaanaa qaba humna hidhateeru qaba qabeenya miidiyaa qaba isa sanatti dhimma ba'uudhaan gaaffii dhugaa oromoon gaafatu sana karaarraa dabsuudhaan golgaa seeraan jedhuun ummata sibilii irrattidha kan ajjeechaan raawwataa jiru ummanni kun amma shiftaa yookiin waboo utuu hin ta'in kan du'aa jirani dooktarootadha dooktara mana yaalaa keessatti utuu nama yaaluu kan ajjeefamu jechuudha barsiisaadha ijoollee barattuu dubartii ciniinsurratuu jirtu mana yaalaatu deemaa jirtu kan karaatti ajjeesanii jechuudha jarreen kun yakka hojjetanii yookiin hidhata waa tokkollee qabaatanii miti waraanatti inni kun maqaa golgaadha shiftaa kan jedhamu miidiyaa adda addaarraa kan dhageenyu waa tokko sana kan himatanii beekan takkaa dhageenye hin beekne ummanni naannoo sana jiraatu akkas na godhanii yookiin immoo warri waboon dhufanii nu ajjeesanii nu saamanii kana nu godhani kan jedhu karaa ummataa ragaa adda addaa karaa miidiyaa addunyaa irratti kan darbuun waa tokko kan akkas jedhu hin jiru kan himataa jiru kun mootummaan ufuma isaa faabrikeetii godhe ufuma isaa tolchee waan ofiisaa godhe tokko siyaasatti dhimma ba'uudhaaf jedhee waan ofiisaa dalage tokko miidiyaa isa qabu sanaan ummata irratti wanni godha malee kuni dhugaa miti qabatamaa miti qabatamaan kan jiru namni du'ee maatii isaa owwaallatee ijoollee obbolaan lama dhimmu keessatti mana keessaa gadi baasanii obbolaan lama wal duukaarra yeroo ajjeesani kun shiftaa miti mana keessaa inni kan horii isaanii buna isaanii jalaa ciruu boqqolloo jalaa haamuu kun kun hundi isaa waraana bilisummaa oromoo adamsuutu hin ta'in ummata sana yakka olaanaa irratti daragaa jiru jechuudha ajjeechaa jechuudha kan nam tokko nam lama du'etu hin ta'in hawaasa sana dhajjeessaa jiru maatii sana dhajjeessaa jiru maatiin namni isa xooru gara fuulduraatti waan ittiin jiraatu tokko hin qabu taanaan isaaf dhumatee jechuudha karaatti hafanii rakkoo guddaa keessadha jiru.
Idan saa gamhaane nama warra warri dhudhuuf akkuma jettee Washington DC, Virginia fi Maryland keessa dhudhufe nama dhudhuuf keessa illee wadu dubbisuun ooltu.
Dhuguma namoota dubbiseera bakka adda addaa irraa sora dhibee adda addaa akka uummata kana keessa jiru dubbataa jiru kunooti.
Tolchaa jedhama hawaasa Oromoo Washington DC boodarraan dhufe yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa waraana kumaan poostii biyya Oromiyaa keessatti diriirsee uummata Oromoo ajjeesaa jira uummata Oromoo hidhaa jira kanaaf kana balaaleffachuudhaan dhufe ajjechaan immoo yeroo ammaa dhiya Oromiyaa gujii keessatti bakka adda addaatti namoota baay'ee ajjeesaa jira ragaa barbaachisa ragaa dhibba tokko tokko dhiyeessuu hin danda'ama naannoo guddutoo keessatti mucaa waggaa shanii abbaa wajjin bakka tokkotti rukute dhimma dhiyeessee mucaa waggaa shanii rukutuun qaamni isaa dhugu tokko irraa iccateera bakka biraattis immoo naannoo horroo guduruu naannoo ibbaantuu keessatti obboleewwan lamaan haadha fi abbaa fuulduratti ajjeese isaanis lalisaa qinaatti fi yaasuu qinaatti kan jedhaman haadha abbaa fuulduratti ijoollee waggaa kudha saddeet hin guunne ajjeese waan hedduu dubbachuu hin danda'ama waa'ee mootummaa raayyaan kun inni gochaa jiru. Booranaa keessatti bara darbe kana misirroota wal fuudhanii itoo galan iddoo sanatti misirroota lamaan iyyuu ajjeese sana biraan immoo nama shanan ajjeese kana baalaalfachuuf waan dhufe.
Akkasuma gama kanaan immoo imbaasii Itoophiyaa Waashington DC jiru irraa deebii argachuuf jenneetiin marroo hedduutti deddeebinee hin arganne nama waliin galateeffanne. Katuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
manni barumsaa ifa salaalee sadarkaa lammaffaa kan giiftii duree Itoophiyaa aadde Zinaash Taayyaachuun ijaarame har'a eebbifameera. Manni barumsaa kun godina Shawaa Kaabaa Aanaa Wacaalee ganda Bosoqqee Jaateetti kan inni ijaarame. Barattoonni mana barumsaa ifa salaalee sababa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsaa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti fufanii barachaa akka jiran himan.
Hundasana Saffaan jedhama. Barataa kutaa sagaffaa. Silaa ani muka xurrii tan baradhadhee yaadee ture. Mukti xurrii baay'ee narraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffadhee taa'a. Amma as dubar taa'ee tanan dubar immooyyuu asii achi amma asii baay'ee nan dhibu. Bakka dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsaa kun ijaaramu. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsaa kun mannoon barnoota kaan irraa baay'ee adda ta'ee kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha.
Manni barumsaa kun barattoota aanaa waacaalee dabalatee aanota ollaa aanaa dubar akkasumas magaalaa muka xurrii fi kanneen biroo kan aanaa kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota Oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhan. Itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyoo Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasaa yeroo taasisan.
Barnoonni biyyi tokko guddattee biyyi tokko badhaatee badhaadhinni biyya tokkoo kan ittiin mirkanaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti finnu akkaataa ijoollee hin baranne keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa ga'uu dadhabdee qe'ee taftu qe'ee dhaabaafnee kan barnoota isaanii addaan kutan. gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota oromiyaatitti akka mootummaa naannoo oromiyaatitti akka qaanqeetitti qabannee ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne duwwaadha.
Manni barumsaa kun qabeenya uummataati. Kanaaf uummanni naannichaa kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf dhaamsa kan dabarsan ammoo giiftii duree Itoophiyaa aadde Zinaash Taayyachooti.
ትልቁን አደራ የምላችሁ ነገር ቢኖረኝ ትምህርት ቤቱ የራሳችሁ ነው። እንደተባለው ከመንግስት በጀት አይደለም የተሰራው ከውጭ ባገኘሁት ፈንድ ነው የተሰራው እና አደራ ማለት የምወደው እንደ ራሳችሁ አድርጋችሁ እንድትይዙ አማና ጉዳ እስኒን ጀቹ ከንን በርባዱ መኒ በሩምስቻ ቀን ኬሰኒዳ አኩመ ጀደሜ ባጀተ ሞቱማራ ሚቲ ከንን ኢትቲን ኢጃራሚ ፈንዲ ብየ አላራ ከንን አርገጤኒ ከንን ሆጀተሚ ከናፍ ኢማና እስኒን ጀቹ ከነን በርባዱ አከ ከን ኬሰኒት ቀበዳ Barachuun waan guddaadha. Namni yoo barate biyya bulcha. Namni yoo barate nama gargaara. Maatis gargaaruu ni danda'a. Kanaaf barattoonni barnoota keessan qofaa irratti akka xiyyeeffattan barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaas ni jechuun barbaada. Manni barumsaa kun baasii birrii miiliyoona kudha sadii fi kuma dhibba saddeeti waliin kan ijaarame yoo ta'u maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaagaraa irraa argameen akka ta'es waajjirri giiftii duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa ifa salaalee daree barnootaa kudha ja'a kutaa yaalii afur mana kitaabaa tokkoo fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa kanarratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessaa manni barumsaa ifa salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame ifni salaalee qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbises ibsaniiru.
Maqaan koo barsiistuu Sannaayit Katamaan jedhama. Kanan hojjedhus itti aantuu mana barumsa kanaa ta'eeti. Manni barumsa kun asitti ijaaramu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Rakkoo uummata keenyaa baay'ee ni fura jennee yaadna. Fureeras argineerras kanan beeku ani barattuu cimtuu barattuu koo as mana barumsa elementarii yeroon barsiisaa ture yeroo muka xurii deemtee barattu ijoolleen dheeraa buttiidhaaf yaalanii qoodan butamu jettee kan bishaan itti dhaqxe nan beeka. Qabatamaadhaan jechuudha. Amma garuu barattuun kun kaka'umsa isheetiin haayiskuulii muka xuriitti barachaa jirti. Tokko kiraayin manaa akkuma yaadamu dhibba jaha dhibba torba dhibba saddeeti. Inni kun immoo barataa kanaa fi humna maatii isaa waliin hin deemu. Barattoonni hamma taate baratanii hamma taate hafaa hamma taate barachaa akkasuma jedhanii barnoota keessa hulluuqanii darbu malee barnoonni barataa keessa hulluuqaan turre jechuudha. Kuni baay'ee rakkoodha. Isa sana amma hir'ateera.
Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessaa manni barnootaa ifa salaalee ijaaramee tajaajilaaf kan qaqqabe isa jalqabaa ta'uunsaas eerameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootti dhaggeeffatoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu amnistii intarnaashinaal ibsa dhiyeenya baaseen oromiyaa lixaaf kibbaa keessatti hidhaa seeraaf sirna eegintu geggeeffamaa jira jechuun mootummaa qeeqee jira. wixatta dabre kana jechuun amajjii 27 bara 2020 kan maxxansamee ba'e gabaasaan amnistii intarnaashinaal kun miseensota rogeeyyiif deeggartoota dhaaboota siyaasaa jumlaadhaan hidhuutti deebi'uun mallattoo yaaddessaa itiyoophiyaa keessatti mul'ate jedha amnistii intarnaashinaalitti qorateedhaa kanaa waa'ila keenya voa tsiyoon girmaaf ibsanii jiran.
እንግዲህ ሰሞኑን የተፈጸሙት እስሮች ብዙ ናቸው እና የተለያዩ አካባቢዎችን የሚያካልል ነው።
hidhaan gidduu kana raawwatame baay'eedha naannolee adda addaa dhaqqabee jira tokko gara wallaggaa naannoo horroo guduruuti kaan immoo gara guujii gujii lixaa keessattis gujii baha keessattis raawwatame naannoleen kun baay'een isaanii komaandi poostii jalatti bulfamaa turan baatee amajjii bara 2019 irraa jalqabee namoota jumlaadhaan qabanii hidhutu naannolee kana ture fulbaanaaf onkololeessa dabre xiqqoo gab jedhee ture amma immoo kadeebi'ee ka'e fakkaata gujii lixaa keessaa yoo xiqqaate namoota 75tu hidhame horroo guduruu keessaa immoo namoota 35 gujii ba'aa keessattis akkasuma namoonni hidhamuu dhageenye jirra garuu lakkoofsi isaanii waan hin qulqullaa'iniif gabaasaa kanatti hin daballe har'a immoo ragaan haaraan nu dhufee jira hidhaan akkuma itti fufetti jira namoonni kun mana murtiitti hin dhiyaatan da'oo seeraan argatan yeroo baay'ee sababaan itti hidhamanillee ittiin himamuu jedhan amnistii intarnaashinaalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa afrikaa fissaa taqilee namoonni dhiyeenya kana hidhaman baay'een isaanii kanneen ammaan dura hidhamanii turan ta'ullee dubbatanii jiru.
ብዙዎቹ ሰዎች ባለፉት በዚህ ሰንቀሌ እና ጦላይ ላይ በነበሩት ስሮች ውስጥ ታርጌት ተደርገው ወይም ደግሞ እዛ ውስጥም ታስረው የነበሩ namoonni baay'een yeroo dabre yeroo sanqalleef xolaa hidhaan turetti kanneen hidhamanii namoota yeroo sanas achitti hidhamanii utuu himannaan seeraa irratti hin dhiyaatiin baatilee lamaaf sadi tursiisamanii bahanii namoota akkasii namoota beekamanitti kan xiyyeeffate hidhaan kun jedhu obbofsaan. kana laalchisee ejjennoo dhaabbanni isaanii amnistii intarnaashinaal qabu innaa ibsanis namni hidhamu kamiyyuu sa'atii 48 keessatti seeratti akka dhiyaatuu qabuu fi sababaa itti qabameef akka itti himamuu qabu dubbatan.
እንግዲህ እነዚህ የሚፈጸሙ ጥሰቶች ከህግ ውጭ ናቸው። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግንም የኢትዮጵያን ህግን የሚጥሱ ናቸው። አንድ ሰው ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ በአርባ ስምንት ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። የታሰረበት ምክንያት mirgawwan dhala namaa cabsaman kun gochaalee seera alaati. Seera mirga dhala namaa sadarkaa addunyaas seera Itoophiyaas kanneen cabsani. Namni tokko yeroo qabamerraa jalqabee sa'atii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Sababaan itti hidhamees itti himamuu qaba. Haalli itti qabamus kabajaa namummaasaa kan hin tuqne kabajaa namummaasaa kan guute ta'uu qaba. baay'een isaanii iddoo tokkotti walitti qabamanii guramanii jiru mana murtiitti hin dhiyaatan sababaan itti himatamaniif ittiin himamu kan itti himamu shanee shanee jechuu malee kana gootee jirtaa kanatti himatamtee jirtaa yookaan immoo ragaa akkanaa dabarsitee jirta kan jedhu hin jiruu jedhu qorataan mirga dhala namaa gaanfa afrikaa kan amnistii intarnaashinaal kun godinaaleen namoonni kun irraa qabaman naannoolee hidhattoonni keessa socho'anii. naannolee hidhattootaaf mootummaa gidduutti lolli geggeessamu humsaan fudhanne akkamitti nageenya eegsisuu danda'a amnistii intarnaashinaal kan akkamitti ilaala jedhamee gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis.
የታጠቁ ኃይሎች እንዳሉ እናውቃለን። እዛ አካባቢው ላይ ጸጥታ humnoonni hidhatan akka jiran ni beekna naannoo sana rakkoon nageenyaa ni jira garuu tarkaanfileen humnoota hidhatan irratti fudhatamu warra karaa nagaa karaa ookkara hin qabneen yaada isaanii ibsatan irratti fudhatamuu hin qabu isaanitti xiyyeeffachuu hin qabu. kanneen hidhatanii rakkoo uuman adda baasanii tarkaanfii fudhachuu qaban kanaaf jecha kanneen hidhaman kan hunda innaa laallu baay'een isaanii namoota magaalaati namoota magaalaa keessa jiraatanii akkasis ta'ee tarii akkatti hirmaachuu malan garuu kanas ta'ee da'oo seeraa argachuun irra hin jiru jechuu mitii jedhu boffisaa tagilee waa'ee namoota hidhaman kanaa mootummaarraa ibsa argachuudhaaf yeroo baay'ee deddeebisanii yaalanii aangawoonni mootummaa bilbila irra jirraa nan ilaallatu komaandi poostii ilaallata fa'aa akka ittiin jedhan ka dubbatan qorataan amnistii intarnaashinaal kun komaandi poostiin immoo eessa akka jiru iyyuu hin beeknu jedhu ibsa amnistii intarnaashinaal jalqaba torban kanaarra baase ilaalchisee vof ka deebii kennan itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa oromiyaa obbo Taayyee Danda'a dhaabbatichi mirga dhala namaa kanneen akkaataa kabajaa namoomaa xiqqeessutti mirga namoomaa cabsan irratti mootummaan akka tarkaanfii fudhatu jajjabeessuurra maaliif tarkaanfii fudhatte jechuun kan nama gaddisiisu jedhu.
የተወሰደ ያለው እርምጃ መንግስት ህግንና ህግን ተከትሎ ያደረገው እንጂ ከህግ ያፈነገጠ ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት የሌለው tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaan seeraa fi seera eeggatee kan godhe malee kan seeraan ala ta'e miti namoota dhimmicha waliin hariiroo hin qabne tarimmoo sochii yookiin deemsa keessatti hojii keessatti dogoggoraan kan qabaman hin jiran jechuun hin danda'amu jiraachuun ni malu garuu sun qulqullaa'ee gadhiifamu sanarraa kan hafe garuu seera dhabeessummaa naannoo sana jiru haala hawaasa rakkisaa jeeqaa jiru sirreessuudhaaf kan godhamedha malee sanaan achitti fedhiinis hin jiru wanti hojjetames hin jiru jechaadha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaa kibbaa keessatti mootummaan komaandi poostii ramadee humna waraanaa bobbaasuu isaatiin uummanni naannoo sanaa akka gidiraa keessa jirutti komee qeeqxotarraa dhiyaatu laalchisuudhaanis akkana jedhan obbo Taayyeen.
ህግን ማስከበር ህዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት እንዲችል ማስቻል የመንግስት ኃላፊነት ስለነበረ እስካሁንም ይሄን seera eegsisuu uummanni nagaan bee nagaan akka galu dandeessisuu itti gaafatama mootummaa waan tureef amma yoonaas sana osoo hin godhin turuu keenyaaf humni alaas ta'ee kan biyya keessaa yoo nu morme yoo nu abaaree gaariidha jenna naannoo sanatti garuu haala sukkanneessaa ta'een dhala namaa irratti pilaastikii cobsaa kan guban dhala namaa kan ukkaamsan haadhaa fi ilmoo kan bakka tokkotti gudeedan abbootii ijoollee isaanii daa'imataan duratti kan ajjeesan hojja gara jabeessummaa hamaa namoota irratti raawwatan to'annaa seeraa jala ooluu qabu jedhee ennaa mootummaan ka'u sadarkaa kanaan mormiin ka'uunsa kan baay'ee nama gaddisiisudha maaliifidha olaantummaa seeraa kan hin kabachiifne yoo jedhame kun sirrii ta'a jechuudha.
lola waraana mootummaaf hidhattoota waraana bilisummaa oromoo gidduutti deemaa jiru laalchisuudhaan jiraattonni naannoo VOAf yaada isaanii kennanii fi hayyoonni dhimma kana xinxalan lolli kun marii karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba jechuudhaan deddeebisanii dubbatu itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa oromiyaa obbo Taayyee Danda'a garuu mootummaan gama kanaan obsa guddaadhaan yaalee dhadhabee tarkaanfii kanatti seene jedhu.
ብዙ ችግር እየተፈጠረ አመራር እየተገደለ ዜጎች የዕለት ተዕለት ስራቸው rakkoon hedduu uumamaa hooggansi ajjeefamaa lammiiwwan hojii isaanii guyyuu akka hin hojjenne kanneen dhibaman akka yaala hin arganne barattoonni akka hin baranne sana qofa miti ollaa kan ta'e bulchiinsa naannoo benishaangul gara sana namoonni jaarsummaaf deeman ajjeefamanii rakkoo mudatee uummanni buqqee rakkooleen hedduu turanii sana wantooti eegalle akka hin gufanneef yaalii hedduu gooneerra lammiileen biyya alaa osoo hin hafiin ajjeefamanii kan gubatan ni jiru sun hundi rakkoo guddaa ture ta'us immoo waraanarraa karaa nagaan haalota hiikuun barbaachisaadha jedhee mootummaan amanuudhaan hojjetaa ture sun garuu hin danda'amne kanaaf kan ta'ee jiru uummatichi rakkoo guddaa keessa waan jiruuf mootummaanis tarkaanfii fudhatee olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba gaaffiin jedhu uummatarraa ka'aa ture hojii uummata hirmaachiseedha kan hojjetame.
Gama biraatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallagga lixaa fi Qellam Wallaggaa keessatti mul'atu dhiyeessuudhaan namoonni baay'een gara godinaalee naannoo sana jiranii fi gara Gaambeellaatti akkasumas gara Finfinneetti akka dheessaa jirantu dubbatamaa jira. Walumaa galatti haala Wallagga lixaa fi Qellam Wallaggaa keessatti mul'atu. dhalataa naannoo sanaa amma finfinnee dhufee jiraatu kan maqaasaa dikoo jedhu gaafannee akkana jechuudhaan waan jiraattoon achi baqatan dubbatan jedhanuuf ibse.
Dhugaa kan namoonni yeroo baay'ee haasa'an maa'inni waraanni mootummaa humnaa ol jira jedhu naannoo sana irratti koomaandi poostiin naannoo sana irra jira lakkoofsa jiraataa gadi miti baay'inni waraanaa jedhu. Baay'inni waraanaa kun egaa achi kan inni qubateef tarii warra hidhatanii socho'an yookaan waraana bilisummaa Oromoo warra bosona keessa jiran jedhamu kana to'achuudhaaf ta'uu danda'a. Kana duwwaa miti garuu kan namoonni jedhan waraanuma mootummaatu baay'ee nu dararaa'e kan namoota miidhan kan namoota cabsanii kan namoota reebanii waraanuma mootummaafi jedhanii harka caalu kan isaan balaaleffatanii hanga tokko immoo waraanni bosona kana keessa jirus gara warra mootummaa wajjin quunnamtii qabu jedhee shakkurratti ejjennoo dhokataa ta'e hin fudhataa jedhanii siin dubbatu waa gam lamatti argita namoonni kun obsoodhaatu addanallee dhufanii yeroon kun yeroo beekamaadha yeroo itti bunni funaanamudha. Biyya kana keessatti karaa bunni heddoominaan dhufu keessaa kallattiin tokko kallattii wallaggaa irra garaa jirudha. Akka itti gadi baanee buna funaannan dudhamnee bosona gaadhannee buna funaanne nyaata warra bosona jiraniif geessitu jedhu akkasittiin qabanii nu dararaa. Kanaaf bunni keenya bakkeetti badaa'eera. Gogeerraa harca'ee isa har'aa miti isa amma keessa jiran utuu hin taane fuulduratti ifi namatti hin argamu jedhu dukkana sababa isaa harka caalu qonnaa isa kan qotan oomisha kan biraarraa oomisha bunaa irratti hirkataadha hawaasi naannoo sana irra jiru. Wanta sitti ulfaatu hedduutu jira namoonni kun gidiraa guddaa keessa akka jiran maaliif akka adda ba'ee wallagginni kun waraanaan to'atamee qabiinsa akkasii irratti geggeeffamaa jiru gaaffii namatti taa'u.
Dhaggeeffatoota keenyaa egaa kanneen armaa olitti ibsanii kennan mara galatoomsachaa kanuma nan xumura. kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. rakkoo nageenyaa oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee qellam wallaggaa wallagga lixaa keessatti wanna dhiyeenya mudate baqannee achii baane kanneen jedhan namoonni hagi tokko ibsa vo'eef kennaniin akka rakkoo kanatti furmaanni barbaadamu gaafatanii jiru yuunivarsiitii wallaggaarraa hayyoonni lama ka saayinsii siyaasaaf ka mirga namoomaa haala oromiyaa keessatti mul'ataa jiru xiinxaluudhaan yaada kennanis rakkoon kun dinagdeef jiruu jireenya hawaasichaa irratti dhiibbaa hamaa waan geessisuuf. marii garfagoo geggeessuudhaan furmaatatti kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuun dubbatan naakoor malkaatu gabaasee ture.
rakkoo nageenyaa oromiyaa lixaa keessatti keessumaa godina wallaggaa lixaa fi qellam wallaggaatti uumameen baqadheen magaalaa biraa keessa jira dargaggoon jedhuu fi sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo himuun barbaadu jedhu torban tokko dura rakkoo walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u waraana bilisummaa oromoo jedhamu jidduutti aanaa anfilloo keessa tureerraan baqadhee bahe jedhu haala kanaan yaada isaa ibsata.
jiraachumaaf baay'ee baay'ee baay'ee rakkisaa ta'eera keessumattuu dargaggoodha maaliif makalaakaan yoo makaraarra deemtee itti qaba qabuun iyyuu xinnoo ta'eera amma waan salphaa ajjeesuudha bakka daarattii tootu qadamaa keessa deemaa jirtu foormeeshinii tokko malee akka arganitti kan isaan si'achi. Abaa wajjiniin si arganis dhiisanis lafaa kaaniiti kan isaan dargaggoochiisaadha. Amma baay'ee rakkateera bakka sadarkaa haala kanaan xinnoo ji'a tokko lama hin dabalata taanaan amma gargaarsa eeggatu faarra gahaa uummati naannoo. Biyyi kun ji'a bonaati waqtii bonaati yerootti bunni bu'amee maal jedhee galee hundumtuu birree qabudha. Akka kanaan duraati jechuudha. Amma garuu namumti buna sana bina siraataan bu'atee manatti galfate namni tokko hin jiru hundumtuu rakkateera.
Namni maqaan isaa akka hin caqafamne sagaleen isaas qilleensarra yoo oole qaama hidhate keessaa tokko yookaan lamaanuu maatii koo yookaan anumaan na miidhuu danda'u jedhe yaadi isaa barreeffamaan akka dhiyaatu gaafate ammoo akkas jedha ijoollee saddeetii fi qabeenya koo godina qeellam wallaggaa bakkan baasaa himuun barbaanne dhiiseen naannoo biraatti baqadhee jiraachaa jira yeroo kana bara darbe ijoollee koo saddeetii fi namoota danda'an ijoollee isaaniin barsiifanne ofitti fuudheen barsiisaa ture yeroo ammaa kana garuu maatii koos dadhabeen jireenya koos dadhabeen baqadhee bakka biraatti jedha barana ijoolleen koos barnoota irra hin jirtu bakka biraa deemuun mana namaatti qaxaramanii hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha barana waraana midhaanis hin galfanne bunas hin bu'anne jedha qaamotni hidhatanii bosona keessa socho'an waraana bilisummaa oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoon gee waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu warri waraana mootummaa ammoo isintu qaama hidhatee dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu jedha namni kun gooftaa lamaan buluun waan hin danda'amneef qe'ee koo dhiisee baqadhee jedha furmaatni isaa tokkoof tokko qaamotni lamaanuu dhukaasa dhaabanii waliin mari'achuu qabu jechuun dubbata. Dhimma kana irratti hayyoota Yuunivarsiitii Wallaggaa lama dubbiseen ture Dr. Gammadaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi mirga namoomaa irratti qorannoo garaagaraa deemsisaa jiru.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin tarkaanfii waraanaa malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuu fi haaluu jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan yookaan immoo olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa gaggeessu. Qaamni biraatu gidduun galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitreeshin kan jennu akka biyya akka idil addunyaatti yeroo daangaan isaa bal'ataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Obbo Galataa Gammachuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti.
Siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falla qabuun dhumaa erga yaale yaale yaale booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraanaa? eenyuun waraanaa galmisaa'oo maaldhaa waan jedhutti yaaduun dirqamadha. Fedhii hawaasaa giddugaleessa godhachuudhaan fedhii hawaasaa irratti walamantaa uumuu danda'utu nurra jiraata. Yoo akkas hin taane siyaasa nuun geggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha. Siyaasa hawaasa giddugaleeffate amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'u nurra hin jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amborraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booruutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.